ఇది నిజమి మేరిక్ ijwi rya amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mwaramutse inshuti mwese dutanguranye ibiganiro vyo muri iki gitondo ku munsi wa mbere itariki 16 z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu kuri mikoro muri iki gitondo muri kumwe nanje fide niyo ngabo bitewe n'inkinamico na leta ya nkuru nziza na nkuru nziza na sende defisiti kuko nibo barimo baragerageza uko bashoboye ngo kugira ngo aho bose ngo tuzotumirwe mu biganiro nacyo gituma bumva bagerageza ngo ntibatumire senarete uwo ni dr jean minani ayoboye inama y'igihugu iharanira iyubahirizwa ry'ibwirizwa shingiro amasezerano y'iyarusha n'ubutegetsi bushingiye ku ndwara ibereye mu burundi mu mpfunyapfunyo senarede giriteka akaba ari n'umukuru w'umugambwe Frodebu Nyakuri avuga ku ngingo yafashwe n'uwo mugambwe yo kumukura muri ayo mabanga iyi nkuru n'ayandi makuru tubafitiye turayigaruka ko mu kanya reka yamara imbere yaho dutangurire ku makuru avuga hirya no hino amakuru twateguriwe kandi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana waramutse neza Aloyse
mwaramutse fideli mwaramutse namwe inshuti mwese muduteze amatwi amakuru tuyahere muri iraki mu gihugu cya iraki umuhari wa leta ya kisilamu warishe abantu mirongo ibiri n'icyenda ukomeretsa abarenga mirongo irindwi mu bitero bitandukanye wagabye ejo ku munsi w'imana abategetsi ba iraki bamenyesha ko igitero cya mbere cyagabwe ahari ihinguriro rya gaze hafi y'umugwa mukuru bagdade gihitana abantu cumi na bane gikomeretsa abashika mirongo ibiri n'indwi izindi bombe zitatu zaturikiye mu gice gikoreramwo gikorerwamo imirimo y'ubudandaji zihitana abasivile bashika umunani gikomeretsa mirongo ibiri n'umunani kuri uyu munsi w'imana kandi muri irake abandi bantu indwi barimwo abasirikare babiri barapfuye bahitanywe na bombe yatezwe mu modoka mu gisagara ca latifiyahe kiri ku birometero mirongo itatu uvuye ku murwa mukuru bagdad abantu bane barahakomerekeye barimwo abasirikare babiri ibi bitero bije bikurikira ibindi bitero vyabaye bagdad mu ndwi yarangiye ibitero vyahitanye abantu barenga ijana na mirongo ine biriko bikorwa mu gihe bigaragara ko abasirikare ba iraki bariko bigarurira uturere tutari duke twari mu minwe y'umuhari wa leta ya kisilamu ahandi havugwa ubwicanyi ni mu gihugu cya yemene aho abantu mirongo ibiri na batanu bapfuye abandi mirongo itandatu barakomeretswa na bombe yaturikijwe n'umwiyahuzi mu kibanza cyo kwinjirizamwo abapolisi bashasha icyo gitero cyabaye cyo ku munsi wa mungu mu gisagara cyitwa mukara kiri ku nkengera y'ikivuko mu bumanuko bushira ubuseruko bwa yemene umuhari wa leta ya kisilamu uriyemerera ko ari wo wagavye ico gitero mu kwezi guheze abasirikare ba leta ya yemene yemewe n'amakungu niho bigaruriye icyo gisagara bagikuye mu minwe y'umurwi w'iterabwoba wa al qaida wari umaze umwaka wose waracigaruriye mu gihugu cy'ubwongereza naho urukino rw'umupira w'amaguru rwari guhuza imigwi ya manchester united na bournemouth rwarasibijwe ejo ku munsi wa mungu ni nyuma y'aho abategetsi b'ubwongereza baboneye agatu gatekeye muri stade gateye amakenga bikeka ko yoba ari bombe yatezwe abantu baharurwa mu bihumbi bari bamaze kwinjira muri iyo stade basabwe gusohoka muri iyo stade y'ahitwa old trafford ku mvo z'umutekano mu gihe hari hasigaye iminota mirongo ibiri gusa kugira urukino rutangure abahinga ba gisirikare b'ubwongereza mu byo gutegura amabombe nibo baciye bayituritsa umwe mu bategetsi ba burayi yamenyesheje ko iyo bombe yatezwe mu gihe hari hamaze iminsi hashyikirizwa amajambo y'iterabwoba ku rubuga rwa interinete ko hazogabwa ibitero ku bibuga by'inkino bikoranirwamo abantu benshi ku mugabane wa buraya sekreteri wa leta wa leta z'ubumwe za amerika john kerry nawe ari mu rugendo mu gihugu cya arabiya saudite urugendo agize imbere y'ibiganiro bitekanijwe mu mpera z'indwi iza ku ntambara ziri ko zibera mu burasirazuba bwo hagati john kerry yashyitse muri arabiya saudite ku munsi wa gatandatu aho yagiye gutegura ibiganiro bishasha kuri siriya libiya hamwe n'igihugu cya yemen kerry yarabonanye n'abategetsi batandukanye ba arabiya saudite harimwo n'umwami Salmani w'ico gihugu aho baganiriye ku ntambara zibera muri ako karere ku munsi wa kabiri intumwa z'ibihugu cumi n'indwi biriko birafasha mu gutorera umuti intambara muri siriya bazokoranira ivyene muri autriche aho bazoganira ku biganiro bisa n'ivyahagaze bazoganira kandi ku ntambamyi ziri ku kubahiriza amasezerano yo guhagarika imigwano amasezerano yatewe ko umukono mu kwezi kwa kabiri bongere barabire hamwe ibijanye no gushikana imfashanyo ku banyagihugu basinzikajwe n'intambara muri utwo turere abanyagihugu bo mu gihugu ca Republika Dominicano ejo ku munsi wa Mungu bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu amatora biteze ko perezida w'ico gihugu Danilo Medina ariwe ashobora kuyatsinda ibiharuro bimaze gusohoka biha Medina amajwi arenga mirongo itanu kw'ijana bigaragaza ko ashobora gutahukana intsinzi ata gice cya kabiri cy'amatora kirinze kuba mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu perezida medina w'icyo gihugu cya repubulika dominicano yarahinduye ibwirizwa shingiro yongeramwo ikiringo kigira kabiri mu gihe umukuru w'igihugu yari yemerewe gutwara ikiringo kimwe gusa cy'imyaka ine perezida medina ahabwa amahirwe yo gutahukana iyo ntsinzi kuko ku ntwaro yiwe ubutunzi bw'igihugu bwiyongereye ku bice indwi ku ijana mu mwaka uheze ariko naho biri uko abantu barenga ibice mirongo ine ku ijana mu baba muri icyo gihugu babayeho mu bukene burenze urugero
urakoze Aloyes ku makuru uhejeje kudushikiriza naho mu kanya radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ni umwanya w'amakuru yo mu karere ikiziga cy'uwahoze ari perezida w'uburundi jean batiste bagaza cyaratahukanywe i bujumbura mu ijoro ryejo ku munsi w'imana kivanywe mu gihugu cy'ububirigi umumenyeshamakuru wacu eroge wirikaneza yari ku kibuga cy'indege mpuzamakungu cy'i bujumbura igihe ikiziga ciwe cashika atangura atubwira abari baje kwakira icyo kiziga ego me fidele ni ukuvuga ku kibuga cy'indege cya bujumbura turetse umuryango wa nyakwigendera colonel jean batiste bagaza yahoze arongoye igihugu cy'u Burundi na bamwe mu bona ko ari abantu bakuze byaba byarakoranye n'abandi bategetsi batandukanye bava mu bushikiranganji butandukanye no mu biro by'umukuru w'igihugu hari haje kandi icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu gaston sindimwo hongera haza umuhanuzi umujyanama mukuru zari uzi kumenyesha amakuru mu biro kwa perezida nkurunziza hongera haza kandi n'ubusanzwe ajejwe protokole ya perezida nkurunziza ubwiwe mbere uwujejwe protokole ya perezida nkurunziza akaba ari nawe yari arongoye ibirori bijanye na protokole yose yo guherekeza no kwakirana icubahiro nyakwigendera bagaza kuva ku kibuga c'indege gushika ku bitaro vya kira hospital aho yaraye imbere y'uko kuri uyu wa mbere aheza ngo ajanwe mu ngoro y'amakoraniro mu kigobe ni ukuvuga mu ngoro ahakorera inama nshingamateka y'uburundi aho rero kuri uyu wa mbere kuva igihe cy'isaha zibiri bitekanijwe yuko ikiziga cya colonel jean batiste bagaza giheza kikirwaho maze abantu bose bifuza kuza kumusezera irya nyuma bakaba barekuriwe kwinjira kugira ngo bamusezere kubatwumviriza babwira ko perezida jean batiste bagaza ikiziga ciwe cakiranywe icubahiro kibereye koko umuntu yigeze gutwara igihugu c'uburundi kandi yakoreye uburundi ivyo yabukoreye kuko yateje imbere igihugu c'uburundi ikiziga ciwe rero cakiranywe icubahiro cose hari abasirikare bakuru hari haje imiduga ya gisirikare irerura ico kiziga kuva ku kibuga c'indege ca bujumbura gushika hari ibitaro yaruhukiyemwo iryo joro biri mu kinindo aherekezanijwe by'ukuri icubahiro cyose kibereye umuntu yigeze kuba umukuru w'igihugu n'abantu bari bahari bose bagize bati ni ukuri iteka bagaza yatewe uburundi nawe yaritewe na leta ico kiziga kizoshingurwa ryari kizoshingurwa he ni ukuvuga ko perezida jean batiste bagaza azoheza agashingurwa ku munsi wa kabiri e, w'iyi ndwi akazoshingurwa ku musozi wa vugizo aho benshi bakunze kwita ikiriri akazoshingurwa muri rumwe mu ngo ziwe yahora bamwo ico bita pale mu gifaransa urakoze yari umenyesha makuru wacu eroge wirikaneza urakoze nawe fidele muganga yohani minani ayoboye inama y'igihugu ihagararira iyubahirizwa ry'ibwirizwa nshingiro amasezerano y'iyarusha n'ubutegetsi bushingiye ku ntwaro ibereye mu mfunyapfunyo senared giriteka yarakuwe ejo ku munsi w'imana mu mabanga yo kuyobora umugambwe sahwanya frodebu nyakuri mugenzi wacu edi gwema yaravuganye na dr jean minani aho atangura avuga ku kugene yakiye iyo ngingo yo kumukura kuri jewe n'inkinamico na leta ya nkuru nziza na nkuru nziza na cndfcd kuko nibo barimwo baragerageza uko bashoboye ngo kugira ngo aho hose ngo sinzotumirwe mu biganiro naco gituma wumva bagerageza ngo ntibatumire senarede kuko baba bazi yuko batumiye senarede ntugenda ubu rero bari batoye ubwenge yuko kugira inkinamico ngo nkaba navuye mu mugambwe bakaba bashizeho umuntu wabo nashaka kubabwira ubwa mbere na mbere uwo kefa bambwiye ni komiseri regionale ni ukuvuga w'intara wa brigade anti corruption ivyo imigambo yo gutwara imigambo sinzi ko avyemerewe ivyo na- nange najorewe uwa kabiri ni uwo yitwa david yahora ari umupuranto muri berbe abo bantu babiri rero urumva yuko sibo bari kuza kugira kongere iyo si kongere yabaye nta vyahindutse nakora mbonera akanya mbamagara abanyamugambwe bose babandanye igikorwa nta cabaye bareke iyo nkinamico ya nkuru nziza n'abantu biwe n'umugambwe sendede bariko barakora abandanye n'amakungu abibonere ko nkuru nziza adashaka ibiganiro ashaka kubitoba ariko twebwe ku bwacu turiteguye kuja mu biganiro nk'uko umuhuza yabidusaba uyu nibizi kefa bavuga ko ari we wabaye umuyobozi w'ishyaka ryanyu akurega ngo kuba warinjiye mu wundi mutwe wa politiki utabajije abanyamugambwe ndetse akavuga ko witabiriye n'imyigaragambyo itemewe n'amategeko ubwa mbere na mbere kugira ngo anyagirize ibyo ni uko aba arimwo Nashaka- nababwiye yuko ari komiseri regionale muri brigade antikoribisiyo imwe raba abajya ruswa ni umupolisi uwo mupolisi rero yoza mu by'umugambwe kuza ku- ku- ku- kurondera ikibanza mu mugambwe sindabyumva bumva neza yuko aha ngaha ari ingorane nta na kimwe bashobora kundera kuko abanyamugambwe bonyene hari icete banditse bumvise ayo manyanga ari mwaraba bize kubaza iryo tete abatwara umuganga mu maprovense yose ko ari cumi n'umunani baranze icete ku munsi wa gatanu bashikiriza amakuko ntibashikiriza eh, ntibashikiriza leta nta leta twemera ihari bababwira yuko mu burundi harimwe haraba amanyanga y'abantu b'ibyaduka batowe na na sendebesede n'abagiye muri iyo nama murabe mwatumye abany- mwatumye abanyamakuru banyu kumbure nta munyamugambwe n'umwe wo muri abanyafurode bunyakuri yagiyeyo hagiyeyo imbonerakure n'abo bantu babo bahaye amafaranga baba barabahaye amafaranga kugira ngo bonone bakore icyo gikorwa cy'ukonona imiga- imigambi kuri twebwe rero umugambwe uzoguma uwo mugambwe tuzoguma dukora nk'uko twahora dukora nta na kimwe tuhinduka tugaruke ku makuru ajyanye n'ibiganiro bigomba gutangira mu gihugu cya tanzania tariki ya makumyabiri n'imwe z'uku kwezi ese muri sinarede giriteka mwaba mwaramaze kubona ubutumire buvuye ku muhuza kubu abamaze kuronka ubutumwa ni bakeyi kuko ibintu byaba byarahindutse intumbero y'ibiganiro twebwe nk'uko twamye tuvuga n'ubu tubandanya tuvuga dushaka gutumirwa twitwa inama y'igihugu senarete turi imigambwe mirongo ibiri n'itanu dushyigikiwe n'abantu benshi cyane abahora batwara ibihugu abyegera by'abahora batwara ibihugu eh, abahora batwara n'amashinga amateka n'amakenguzamateka bose bo mu burundi n'abahora bashikiranganje ba mbere bose bo mu burundi badushigikiye tukavuga rero ko twebwe tuzogenda twitwa senareta iyo delegasiyo yacu nta ko izogenda yitwa hanyuma ka- tukazohangana na delegasiyo arizo ntumwa za nkuru nziza n'abashigikiye nkuru nziza abarorezi bazoba amashyirahamwe ategamiye leta cyangwa adashaka inyungu mu bibanza bya leta hamwe n'abihebeye imana abo nibo dushaka ko bagenda mu biganiro ibyo bidakunze twarababwiye ko twebwe tutazogenda umuhuza yari yabitwemereye ubu nta kirahinduka n'ubu batubwira yuko ugutumira birimo birimo birakorwa turindiriye ko ku munsi wa mbere baturungikira ubwo butumire murakoze cyane dogiteri jean minani ku kanya muhaye radiyo ijwi ry'amerika namwe murakoze rwose
mubandanya kumviriza radiyo ijwi ry'amerika i washington dc ku makuru yerekeye inkino amashampiyona y'umupira w'amaguru mu karere k'iburaya yarangiranye n'iyindwi turangije twarabajije icegera cy'umumenyereza mukuru w'umugwi nserukiragihugu w'u rwanda jimmy murisa kuba abona hari igitangaje umuntu arabye amaklube yatsinze amashampiyona akomakomeye y'uburaya Eh, wenda navuga yuko igitangaje ni uko wenda muri premier league ikipe ifite bije ntoya yatwaye igikombe ariko ubonye mu zindi shampiyona urabona ko ni kwa kundi nyine amakipe akomeye nko mu budage muri esipanye no mu bufaransa iki ikintu navuga ikintu cyatunguye cyane wenda ni muri shampiyona yo mu bwongereza ukuntu resita yatwaye igikombe murako muravuga umuntu aravye nko mu bwongereza aho umugwi Leicester eh, City ari wo watwaye ico gikombe watangaje abantu bose ni ikihe catumye imigwi yari isanzwe izwi mu bwongereza nka Chelsea yari yatwaye igikombe eh, muri saison irangiye n'iyindi migwi yari isanzwe ikomakomeye nka za Manchester City zitashoboye kuvyifatamwo neza ni birazwi cyane ko ihiganwa ry'ubwongereza ari ihiganwa rikomeye cyane aho imigwi myinshi ikomakomeye ihiganwa bikomeye kurusha ahandi ni ikihe kitagenze neza kuri iyo migwi yindi umuntu yari asanzwe azi mu by'ukuri nk'ukuntu bivuze nanjye iyo ubonye ukuntu resita yatwaye igikombe eh, ni ibintu byatunguye abantu benshi cyane yaba no mu bwongereza no ku isi yose ariko kuri njyewe hari ibintu mba ndeba wenda navuga umupira aho uri- urimo kugana iyo ikipe ikoreye hamwe ikitanga nk'ukuntu abakinnyi ba resita bitanze byose birashoboka ariko wenda ikindi navuga yuko ngira ngo ubonye ya makipe akomeye nka chelsea hajemo utubazo tuguhindura umutoza nka manchester nayo usanga harimo utubazo ngeze muri arsenali wenda ibibazo by'imvune ariko ukuntu resita yatwaye igikombe byatunguye abantu benshi cyane ariko kuri njye ubonye nk'ukuntu umupira urimo kugana nyine ikipe ikoreye hamwe bumvikana byose birashoboka murakoze cyane yari eh, Jimmy Murisa icegera cy'umumenyereza mukuru w'umugwi serukiragihugu w'umupira w'amaguru mu Rwanda Amavubi twako turavuga ku vyerekeye irangira ry'amashampiyona mu karere k'iburaya n'abashoboye gutsinda ayo mahiganwa turabashimiye cyane kuri iki kiganiro murakoze neza wakoze tuve mu karere k'iburaya tuze mu karere k'ibiyaga binini dutangurire mu rwanda aho jean claude munyandinda atubwira amakuru y'inkino yo mu mpera z'iyindwi turangije mu rwanda umukino wo gusiganwa ku magare ejo bundi kuwa gatandatu hakinwe intera ya kabiri y'irushanwa rwanda cycling cup ry'uyu mwaka w'ibihumbi na cumi na gatandatu iyi ntera yari iyo guturuka mu karere ka bugesera berekeza mu mujyi wa kigali areshya n'ibirometero ijana na makumyabiri na bitanu ku bakinnyi b'abahungu ariko abajiniyoro ndetse n'abakobwa urugendo rwabo barutangirira mu nzira iki cyiciro cyiswe race to remember mu rwego rwo kwibuka abantu bagiraga uruhare mu mukino wo gusiganwa ku magare bishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane mu cyiciro cy'abakinnyi b'abahungu uwaje ku isonga ni patrick byukusenge wo mu ikipe ya benediction mu karere ka rubavu wabaye wa mbere mu bakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu ni jean claude uwizeye ukinira ami sportif y'i rwamagana eric manizabayo wo mu ikipe ya benediction niwe wongeye kwegukana umwanya wa mbere mu bajiniyoro nk'uko byari byagenze mu ntera ya mbere y'iri siganwa uwahize abandi mu cyiciro cy'abakobwa ni clementine niyonsaba wo mu ikipe ya ami sportif igice cya gatatu giteganyijwe mu mpera z'iki cyumweru muri icyo gice abasiganwa bazahagurukira mu karere ka ngororero berekeza mu mujyi wa rubavu iri siganwa rwanda cycling cup rigizwe n'intera cumi n'imwe tujye mu mukino wa kiriketi umunyarwanda eric dusingizimana amaze guca umuhigo w'isi mu gukina ataruhuka mu gihe kirekire gishoboka uyu mukinnyi warangije kwandikwa mu gitabo guinness de record kuwa gatanu w'icyumweru gishize yakinnye uyu mukino mu gihe cy'amasaha mirongo itanu n'imwe ahita akuraho agahigo kari gasanzweho ku rwego rw'isi dusingizimana avuga ko bitari byoroshye ariko ngo yabigezeho kuko yari afite intego Eh, nari mfite ikinsunika Eh, ikinsunika nyine ni ya ntego yo kuvuga ngo ngomba kuburekinga guinness the record niyumvagamo ko umubiri wanjye uzaruha uh, ari aho uzagera bikaraho ko nakoraga fitness isanzwe ariko nkumva ko umubiri wanjye ijyayo byose ari ahantu uzagera ukaruha ariko nkumva nari nshyigikiwe eh, kambyite n'umutima na roho n'ubwonko bwanjye na eh, nahamyaga neza ko bizasimbura umubiri numara kuruha ni nako byangendekeye eh, umubiri wageze aho nawe uraruha Eh, hashize um- umunsi umwe ubwo n'amasaha bibaye saa kumi za mugitondo numva ko umubiri watangiye kuruha ariko eh, my mind has taken over paka ubu ngubu birangiye yongeraho ko iki gikorwa cyo kwesa umuhigo w'isi gifitiye akamaro umukino wa kiriketi mu rwanda Eh, icya mbere ni ukwesa uwo muhigo ni ukwesa umuhigo icyo cyo eh, cyabaye cya- cya- ngira ngo cyahise kinamenyekana hose Eh, ngira na nyir'ubwite ahari ahari eh, yabimenye Eh, ikindi umukino wacu wa kiriketi mu rwanda wamenyekane nyagira yaba imbuga yaba amateleviziyo n'ubundi eh, nibura ijambo kiriketi nkurikije abantu baboringaga bantereraga umupira ba- batigeze babonaho n'agapira mbere ka kiriketi iyo nayo yari indi mesaje yerekana ko kiriketi hari mu rwanda nacyo eh, cyagaragaye ikindi eh, cya gatatu navuga ni, ni mu rwego rwo kwerekana ko kambyite ko nta fasilite ubundi twari dufite dufite nubwo rwanda kiriketi stadium foundation igiye kutwubakira stade gahanga ariko twifuza ko n'ubundi twarezinga amafaranga kugira tubaze kubona fasilite yo ku rwego rukomeye aho kugira wenda baduhe ikibuga kimwe tugire n'ibindi bigiye bigishamikiyeho akaba nayo eh, ari ibintu nabyo mbashije kugeraho kuri uyu munsi nibura mesaje yagiye itambuka tunyarukiye mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u rwanda ku bakinnyi bari hasi y'imyaka makumyabiri nubwo yari yarasezerewe n'ikipe ya uganda yamaze kubona uburenganzira bwo gukomeza mu rugendo rwo gushakisha itike yo kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya afurika cy'ibihugu umwaka utaha ibi bije bikurikira ikirego u rwanda rwari rwashyikirije impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika caf cyavugaga ko ikipe ya uganda yari yakinishije umukinnyi ufite imyirondoro ibiri itandukanye uyu mukinnyi witwa james ahebwa umunyezamu usanzwe akinira ikipe ya uganda hippos niwe wabaye intandaro y'igihano cyahise gihabwa ikipe ya uganda cyo guhita ivanwa mu marushanwa amavubi y'u rwanda yabyungukiyemo akazahita acakirana n'ikipe y'igihugu ya misiri umukino ubanza uzabera hano mu rwanda mu mpera z'iki cyumweru yari claude munyandinda i kigali tuze mu burundi naho dutega amatwi evariste nziko banyanka atubwire amakuru y'inkino zabaye mu mpera z'indwi turangije mu burundi mu ndwi twari turangije niho hasozegwa ku rwego rw'igihugu ihiganwa ry'umupira w'amaguru mu cicaro ca mbere ku munsi wa mirongo itatu w'ihiganwa umugwi vitaro niwe wabaye uwa mbere uno mwaka ufise amanota mirongo irindwi n'ane n'ibitsindo mirongo itanu na bine mu kibanza ca kabiri haza mesaje ngozi ufise amanota mirongo itanu n'indwi n'ibitsindo mirongo ibiri na kimwe umugwi w'igisirikare muzinga uza mu kibanza ca gatatu ufise amanota mirongo itanu n'atatu n'ibitsindo mirongo ibiri mu kibanza ca kane haza umugwi aigle noir wo mu ntara ya makamba ufise amanota mirongo ine n'indwi n'ibitsindo cumi na bibiri lidia ridike burundi sport for africa nabo wo mu gisagara ca bujumbura uri mu kibanza ca gatanu ufise amanota mirongo ine n'atandatu n'ibitsindo cumi na bine bujumbura city umugwi wa meri ya bujumbura ni uwa gatandatu ufise amanota mirongo ine n'atatu n'ibitsindo cumi na kimwe mu kibanza c'indwi haza umugwi wa atletico w'i bujumbura ufise amanota mirongo ine n'abiri n'ibitsindo ndwi olympic star w'i muyinga uri mu kibanza c'umunani n'amanota mirongo ine na rimwe umurwi flambo doreste wo mu ruigi uza mu kibanza c'icenda n'amanota mirongo itatu n'indwi n'ideni ry'ibitsindo bitatu ni mu gihe uwo murwi wari uwa nyuma mu mpera z'inkino zo gutangura fazale mu kibanza c'icumi haza mesaje bujumbura n'amanota mirongo itatu n'ane n'ideni ry'ibitsindo cumi na bitandatu olympique muremera w'ingozi uza mu kibanza ca cumi na rimwe ufise amanota mirongo itatu n'ane n'ideni ry'ibitsindo cumi na bitandatu nyanza united ni uwa cumi na kabiri ufise amanota mirongo itatu na rimwe n'ideni ry'ibitsindo cumi na bibiri interstar y'ubujumbura iri mu kibanza ca cumi na gatatu ufise amanota mirongo itatu n'ideni ry'ibitsindo cumi na bitatu lekoko wo mu rumonge uza mu kibanza ca cumi na kane ufise amanota mirongo ine n'icenda n'ideni ry'ibitsindo cumi n'indwi legions atletique y'ubujumbura uza mu kibanza ca cumi na gatanu ufise amanota mirongo ibiri n'ane n'ideni ry'ibitsindo mirongo itatu na bibiri ubwa cumi na gatandatu ari nabwo bwa nyuma hari reserefa wo mu ntara ya bubanza ufise amanota mirongo ibiri na rimwe n'ideni ry'ibitsindo mirongo itatu tukivuga ibijanye n'umupira w'amaguru mu ndwi twari turangije haratunganijwe uruganda ku barongoye imirwi ikina mu cicaro ca mbere urwo ruganda rwo ku magenekerezo ya cumi na rimwe na cumi na kabiri rwari urwo gusigurira abarongoye iyo mirwi ko hagiye gusohoka ingingo y'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru muri afurika kafe iyo nayo niyo kutemerera imigwi ibaye iya mbere canke iya kabiri gukina inkino ziyihuza n'iyindi migwi yo mu bindi bihugu mu gihe idafise imirwi b bamwe bita ekipe junior mu gifaransa bisigurwa na jeremy manirakiza umunyamabanga nshingwabikorwa w'ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu burundi ffb ishami ry'umupira w'amaguru kafu rigomba yo gutunganya amahiganwa yaryo aba amahiganwa akomeye amahiganwa meza ivyo ni ukuvuga yuko kafu mu gihe itunganya ziriya nkino irafise ba bandi twita ba sponsor bayifasha bagomba rero yuko inkino ziba inkino zikinwa mu rwego rwo hejuru bagasha bavuga rero kugira inkino zikinwa mu rwego rwo hejuru bitegekanywa yuko ekipe iba yitunganije neza ekipe iba imeze neza nicyo gituma bamenyesheje ari amanama menshi amaze kuba ubu unye kuva mu mwaka uza ekipe itazokwiza ibisabwa n'amategeko kugira ikine inkino za afurika arizo champions league canke coupe ya confederation ntizokwemererwa ivyo navyo o, ni nk'ivyerekeye ingene ekipe itunganijwe turamaze kubona ngaha mu burundi canke n'ahandi ugasanga ekipe igizwe n'umuntu umwe ni perezida acaba sekretari generale akacaba tresori akabikinyi ico ni ikintu kitagikunda gukunda no kuvuga ekipe itegerezwa kugira inzego zose zikwiye ikindi cya kabiri ekipe itegerezwa kugira ekipe y'abana utagira ekipe y'abana nawe uzoba uwa mbere ngaha mu Burundi utagira ekipe y'abana ama ekipe avyumve ntizoheza ngo iseru ntuzoheza ngo iserukire u Burundi mu mahiganano ya Afrika naho uzoba wabaye uwa mbere udafise abamenyereza bakwije ibisabwa n'amategeko ntibazokwemerera udafise aho ukorera ibiro ntibazokwemerera ivyo rero ni- kafi yaciye ibigira gute iratunganije amanama ahuze ibihugu vyose vyo muri kafu kafu irongera rero ubonye irikija mu bihugu vyose kubisigura mu isanzu iyo ngingo yari gutangura kuja mu ngiro mu mwaka uheze ariko kubera yuko hariho ibihugu vyinshi batari bwabisi- bayisigurire yabanje irabangira ni ukuvuga yu- rero yuko itarike mirongo itatu z'ukwicumi ari uburundi ari ikindi gihugu bategerezwa kuba bamenyesheje kafu amaekipe akwije ibisabwa n'amategeko abari baserukiye iyo mirwi yo mu cicaro ca mbere muri urwo ruganda barerekanye ko gushira mu ngiro ivyo basabwa n'ishirahamwe kafu bitoroshe kubera ubukene ariko intumwa za kafe umunyatogo kofi degbovi umunyamali jibril traore n'umunyaburukina faso joseph kabore zari zaje gusigura iyo ndinganizo nshasha zashikirije ko intumbero atari yo guhana ariko ari kubasaba kwinanata kugira baje ku murongo mwomenya ko muri rya higanwa rihuza imigwi nserukirabihugu mu mupira w'amaguru y'abatarenze imyaka mirongo ibiri uburundi buzotana mu mitwe n'umugwi nserukiragihugu wa nigeria kugerekereza iya mirwi na rimwe kuno kwezi kwa gatanu i bujumbura ku kibuga citiriwe umuganwa rudoviko rwa gasore ni mu nkino zo kurondera imigwi izokina inkino za nyuma zo guhiganira igikombe ca afurika zizobera mu gihugu ca zambia mu mwaka uza wa bibiri na cumi n'indwi i bujumbura evariste nziko banyanka ijwi rya amerika
Inshuti mwese muduteze amatwi mu kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twari tubafitiye kuri iyi saha Marambo na mugenzi wacu Aloyce Bigirimana agarutse muri studio kugira atwibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru yadushikirije Aloyce
Rakoze Fidera makuru twabashikirije mu gihugu ca Iraq umuhari wa leta ya Kisilamu warishe abantu 29 ukomeretsa abarenga 70 mu bitero bitandukanye wagavye ejo ku munsi wa Mungu muri ico gihugu Ah, ivyo bitero bije bikurikira ibindi vyabaye i Baghdad mu ndwi yarangiye ibitero vyahitanye abantu barenga ijana na mirongo ine biriko bikorwa mu gihe bigaragara ko abasirikare ba Iraq bariko bigarurira uturere tutari duke twari mu minwe y'umuhari wa leta ya Kisilamu ahandi havugwa ubwicanyi ni mu gihugu ca Yemene aho abantu mirongo ibiri na batanu bapfuye abandi mirongo itandatu barakomeretswa na bombe yaturikijwe n'umwiyahuzi mu kibanza co kwinjirizamwo abapolisi bashasha ico gitero cabaye ejo ku munsi w'Imana mu gisagara citwa Mukara kiri ku nkengera z'ikivuko mu bumanuko bushira ubuseruko bw'ico gihugu ca Yemen umuhari wa leta ya Kisilamu wariyemereye ko ari we wagavye ico gitero naho mu gihugu cy'ubwongereza urukino rw'umupira w'amaguru rwari guhuza umugwi wa imigwi ya Manchester United na Bournemouth rwarasibije ejo ku munsi w'Imana ni nyuma yaho abategetsi b'ubwongereza baboneye agatu gatekeye muri stade gateye amakenga aho biketse ko yoba yari ibombe yatezwe Sekretari wa leta zunze ubumwe za Amerika John Kerry ari mu rugendo mu gihugu ca Arabia Saudite urugendo agize imbere y'ibiganiro bitekanijwe mu mpera z'indwi iza ku ntambara ziriko zibera mu burasirazuba bwo hagati naho abanyagihugu bo muri Republika Dominicana ejo ku munsi w'Imana bazindukiye mu matora y'umukuru w'igihugu amatora biteze ko perezida w'ico gihugu Danilo Medina ariwe ashobora kuyatsinda ibiharuro bimaze gusohoka biha Medina amajwi arenga mirongo itanu kwijana bigaragaza kandi ko ashobora gutahukana intsinzi ataga igice cya kabiri cy'amatora kirinze kuba muri icyo gihugu cya repubulika ya dominikano amakuru yo twabateguriye n'aha agarukiye turasubira mu yandi makuru igihe cy'isaha imwe
Inshuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twari tubafitiye kuri iyi saha aha niho bigarukiye mwakoze kudutega amatwi mu kanya ibiganiro vyacu birabandanya ntimutangwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.